murumva ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na eugenia mukankusi ninjye uyoboye ibiganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
urakoze jeniya mukankusi muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro umuhanuzi w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu agejwe kurinda ihonyabwoko adama diyenge atangaza ko igihugu cya sudani y'umumanuko gishobora kwinjira mu bihe by'ihonyabwoko ibyabishikirije ari ku murwa mukuru juba inyuma y'urugendo rw'iminsi itanu yari amaze muri icyo gihugu ariko umushikiranganji wa sudani y'umumanuko agejwe kumenyesha amakuru michael makwey yiyamirije yivuye inyuma ivyo dienge yashikirije mu kuvuga ko ibiriko biraba muri ico gihugu ataho bisa bisana n'ihonyabwoko uwo mutegetsi wa oni dienge akaba asaba perezida salvakire wa sudani y'umumanuko gufata ingingo zo kugarukana amahoro kugira ubwicanyi hagati y'amoko buhagarare tubibutse ko intambwe zo kugerageza gushinga leta leta mfatakibanza mu ntumbero yo gushyira hamwe imihari yarwana ataco zavuyemwo mu gihe mu ntango z'uyu mwaka riyeke mashari yari yagenywe kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yaciye ahunga umurwa mukuru juba abasirikare bamuyoboka baca basubira kurwanya perezida salva kire na leta yiwe aha muri amerika donald trump aheruka gutorwa ngo arongore iki gihugu cya amerika yagenye icegera ciwe mike pence kugira arongore umugwi ugiye gutegura ibisikanya ku butegetsi ayo mabanga yari yashinzwe guverineri wa leta ya new jersey chris christie iryo genwa ryakozwe kuri wa gatanu nyuma y'aho ahereje kubonana n'abahanuzi biwe i Manhattan mu gisagara cya new york yatangaje ku rubuga rwiwe rwa twitter kuri wa gatanu ko agiye gushinga vuba abazoba bari muri leta yiwe Trump rero akaba asigaranye iminsi ishika mirongo irindwi kugira ahitemwo abategetsi cumi na batanu bazoba bagize iyo leta benshi mu bahanuzi biwe ba hafi bakaba bamaze kunuganurwa ko bazoba bari muri iyo leta tukiri kuri Trump nyene umukuru arongoye komisiyo y'uburayi Jean Claude Juncker yatangaje kwitorwa rya Donald Trump kuzorongora leta z'ubumwe za Amerika hari intambamyi ku migenderanire hagati ya Amerika n'umuryango w'umwe bwa Buraya mu ijambo yashikirije kuri wa gatanu ari mu gihugu ca Luxembourg Janko yashikirije ko Trump ataco anezwe ku Burayi kandi ko ibikorwa byinshi bamaze gukorana na Amerika bigiye gufa kuba imfagusa Janko kandi amenyesha ko Trump n'umuryango w'umwe bwa Buraya batavuga rumwe ku kibazo c'abimukira mu bihe by'imyamamazo yiwe Donald Trump yavuze ko azosubira kwihweza neza ibijanye n'imigenderanire ya Amerika ifitaniye n'inteko mvamakungu za OTAN kandi akaba yaraneguye politike y'abanyaburaya ku bijanye no kugururira imbibe zabo abimukira baja kuri uwo mugabane wahoze aserukira leta z'umwe za amerika mu gihugu cy'uburusiya azwi ku izina rya michael macfor yatangaje ko uburusiya bwamwimye uruhushya rwo kwinjira mu gihugu macfor yaserukiye amerika mu burusiya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yatangaje kuri wa gatanu ko uburusiya bwamwimye viza kuko afitaniye ubucuti bwa hafi na perezida barack obama yatangaje ko iyo ngingo uburusiya bwayifashe bwihora ingingo nk'iyo yafashwe na amerika yo kwima impusha nk'izo abategetsi b'uburusiya zo kwinjira muri amerika inyuma y'aho uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea buyatse Ukraine mu mwaka wa 2014 Mark Forer rero akaba avuga ko yibaza ko yashizwe ku rutonde rw'abatazongera guhonyoza ikirenge mu Burusiya kuva mu mwaka wa 2014 ntiyari bwabimenye yamenye iyo nkuru rero asabye visa kugira azoje mu kwezi kwa 12 gutegura ibikorwa vya Hillary Clinton mu gihe Hillary yari gutsinda amatora arangiye abagenduzi mu by'agateka na muntu b'ishyirahamwe mpuzamakungonwi muri irake batangaza ko bafise ivyemeza by'umuhari wa leta ya kisilamu gukora ivyaha vy'agahomerabunwa muri iki gihe inteko za irake ziriko zegereza igisagara ca mosure batangaza ko bimwe muri vyo hari ubwicanyi bukorerwa abantu mu kivungwa ubu gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu no kwinjiza abana mu barwanyi hamwe no kubashyira mu bikorwa byo kwiyahura bateze amabombe zed rad zed al hussein ni umuyobozi w'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku burenganzira bwa kiremwa muntu yashikirije ko abasivile bari mu duce turi mu minwe y'umuhari wa leta ya kisilamu barushiriza guhohotera kandi ko amakungu adakwiye akwiye kubyiyamiriza murambabarira bitararenga inkombe ndende
turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwaruka namwe bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika abana b'abanyamwema barafise ingorane zo kwiga mu bihugu biri mu nzira y'amajambere bivuye ku itotezwa bakorerwa byongeye nta mategeko abagenga mu mashure arashigwaho nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe ryitaho agateka k'abanyamwema albinos sans frontiere asb ukutabona neza kuri mu bituma badakurikira neza ivyigwa nk'abandi mu bihugu biteye imbere abigisha baraborohereza mu kureka bakicagurira ibibanza bicaramwo kugira babone neza ivyanditse ku kibaho nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe ryitaho imico kinyafurika arico afrique des idées rifise icicaro mu gihugu ca cameroon ikindi ni uko umubiri wabo ushobora gutuma batabandanya amashure ingwara ya kanseri yo ku rukoba hamwe n'ingwara z'ivyuririzi zifatira ku kutabona neza basanganywe ni zimwe mu zishobora kubabera intambamyi ishirahamwe afrique des idées riremeza ko benshi muri bo bacira amashure hagati nubwo ridatanga igitigiri abanyamwema baheba kwiga bagwiriye mu bihugu vyo muri afurika hamwe no muri amerika y'epfo ukuronswa ivyo bambara nk'ivyo kwifuka ku mubiri amarori biri mu vyogabanya uko guhagarika amashure nk'uko ishirahamwe albinos sans frontiere ribimenyesha nk'uko muvyumva mu kiganiro kiracuno munsi tugira turabire hamwe ibijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure kuri mikro ijwi ni rya raisa liliane inamahoro ndabaha ikaze muri kino kiganiro kira mu gutangura ikiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri komine gitega y'intara ya gitega kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokorwa mu kwitaho amagara y'abanyamwema kugira batere imbere mu mashure baganira na mugenzanje alain ive irankunda abanyamwema boza baraja ku ishure bakareka kuza barabinuka dufate nko ngaha mu bisagara urabona ko benshi usanga abanyamwema barabashyize hamwe aha rero nk'umukuru w'abanyamwema yoza guhiga nk'abandi bari mu ntara za kure badashoboye kuronka nk'ingene bo kuyungunganya bakabashyira hamwe bakagira nk'ishyirahamwe kugira nabo biteza imbere abanyamwema boreka kwikumira ukabona nabo ko ari abantu nk'abandi natwe tukabafata nk'abantu nk'abandi ababyeyi bakunda bakaza barabegereza n'abandi bana badasanga ibikoba tukabakunda na twese abigisha abo babungabunga bakabumvisha uko ishuri ari ingirakamaro abanyamwema icambere nuko babanza bakabaziga mu buzima bwabo kuva bakiri bato bakabaronsa ibikenewe nko kubarinda izuba n'ibindi kubagurira amavuta ntama bakabumvisha abandi bana yuko bareka kubakumira kubera hari abantu usanga babakumira ati ntibankore ko bonjya leta yo kwitwarika abo bana ikababona ko ari nk'abandi kubera nk'ibyo barashobora gukengera ati urya ntidusa urukoba tukabona na twese ko turi bamwe abanyeshuri tukabafasha ko aba- usanga bafite ingwara mu maso batabona neza ku kibaho tukabimurira twongera tukabasigurira bogira nk'umwete bakareka kuza baritinya kurya kuntu basa boca baza baravuga ati twebwe twirabura uku baca bibaza yuko baza baragira isoni bareka kuza barajya impande yacu bibaza ngo twaba tubakengera
ukwiga amashure kw'abanyamwema kotumye muri rusangi batera imbere ikindi vyobafasha ni ukutabandanya batotezwa ikindi ni uko iyo bari ku mashure bahahurira ari benshi bigatuma babona ko ingorane bafise isangiwe bakanungurana ivyiyumviro nk'uko ishirahamwe jeune espoir ritohoza ivy'ingwara zitagwiriye ryo mu gihugu c'ubufaransa ribimenyesha ukwiga kuri ba nyamwema kotuma ababashigikira bagira umwete kandi boroherwa kuronka aho babasanga nk'uko unicef ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo ku isi ribivuga akarorero urunani rwo guteza imbere no gushigikira abanyamwema rwo mu gihugu ca senegal anapas rwarorohewe no kubashikiriza imfashanyo y'ukubungabunga umubiri wabo rubasanze ku mashure nk'uko urwo runani rubimenyesha kugira twumve neza ibijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure tega amatwi inkuru mugenzanje ala ivirankunda adutoreza ku ishure shingiro ryo ku mucunguzi mu ntara ya gitega
ukwiga kw'abana bafise ubunyamwema ntikuborohera bw'amagara make bamana aha ndi ku ishure shingiro ryitiriwe umucunguzi ry'igitega mu mwaka wa kabiri aho rajabu nduwimana afise ubunyamwema yicara nko ku metero imwe uva ku kibaho kugira ngo ashobore kubona ivyigwa umwigisha aba yanditse uyo mwana w'imyaka cumi n'ibiri atubwira ko hari igihe amaso amera nk'ayahumye bivuye ku mishwarara y'izuba gushika n'aho yifuza kuguma ahagaze imbere y'umwigisha umubabaro hamwe n'uburuhe butavana ko ni inkurikizi nk'uko abandanya tuyagira muri kino gihe abigisha bo ku ishure shingiro umucunguzi baratanze uruhusha ku bana bafise ubunyamwema bwo kwama batonda ishure bibangikanije inkofero alice gira uko ishaka yemeza ko yambaye ikigwa canditswe ku kibaho ashobora kukibona nkora n'ingofero umwigisha arakurekura yamwe nzozandikiraho ngomba nca ndabibona mu mwaka wa gatanu amadirisha yose afuswe n'ibitambara kugira ngo imishwarara y'izuba nibuze abana bafise ubunyamwema kubona akarorero ni beni afise ubunyamwema avuga ko ashima iyo ngingo yafashwe n'abarezi kuko ubwiwe ntaco yokwimariye kubera yaguma yivyiringira mu maso bikamubuza gukurikira ivyigwa neza vyongeye uguha uruhusha umwana afise ubunyamwema bwo kwicara aho ashaka bimutera intege zo kwiga atekanye iyo ngingo iraha kandi umwizero beni w'uko azogira amagara meza mu gihe akurikiranye amashure yiwe akayarangiza nca ndamenya mu ishure wiga ishure ukamara uko ngenda ndabimenya ngenda ndagira n'ubwenge bituma umuntu agira amagara meza ariko rero abavyeyi bibarutse abana bafise ubunyamwema ntibahuta babashira mu mashure imvo nuko bibaza ko ataco yobamarira kuko bakunda kugwaragurika ku mubiri nk'uko abo twaganiriye babivuga naho abana b'abanyamwema babona ko badakumirwa abanyeshure twaganiriye bavuga ko hari igihe bishika bagatinya kubegera inyifato mweniyo ishikira duniya doriane mu kwibaza ko ubunyamwema bwandukira ugukurikirana abana bafise ubunyamwema uko batera imbere mu manota ni igikorwa kitorohera abarezi uyu mwigisha yigisha mu mwaka wa gatanu joseline nihora imbere afatira ku mwanya yongera ko mu gihe c'utubazo two mu ishure kandi ndafise ingorane yo kumwigisha kuko banyamwema yamahetse inyuma y'abandi kandi nkamurindira mpaka aho azohereza kandi tukamuha amahoro nawe agaheza nk'abandi bantu ndi umuvyeyi kandi ndazi ko abana nk'abo natwe tubwirizwa kubafasha mu ngabirano twaronse tukabigisha co kimwe n'abandi rimwe na rimwe ukugwaragurika kw'abana bafise ubunyamwema kuratuma amanota agabanuka arise gira uko ishaka umwaka uheze wabaye gusa kuko yari agwaye ibihute byamubaba cyane bigatuma ataco ashobora gukora atekanye iyo abana bafise ubunyamwema bataba bamana ingorane z'amagara yabo bogiza iterambere mu bumenyi twumvirize louise denise barutwanayo yigisha mu mwaka wa kabiri ishure shingiro umucunguzi ubu umeze gutanga interogasiyo ubu nyene yaro hari n'abafise ubusa umugabo afise amanota cumi na rimwe ku icumi n'ane iyo aba yabona naho yubaye n'uwa mbere ubushikiranganji bwo gufatana mu nda n'amashyirahamwe nka world vision oap rotary club na croix rouge niyo yaza imbere mu bijyanye no gushyigikira abana bafise ubunyamwema bari mu mashure kazungu kasimu arongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema mu burundi albinos sa frontiere atubwira ko amakaye amasakoshi harimwo n'uburyo bwa minervare babironswa iyo mfashanyo iza yiyongera kuyishyira hamwe riba ryagerageje gutororokanya mu bagira neza naho biri uko leta n'abandi bagira neza basabwa kugira uruhara rudasanzwe mu guteza imbere amagara y'abanyamwema bari ku ntebe y'ishure na cane cane ku bijanye no kubaronsa amarori hamwe n'inkofero twumvirize kasimu kazungu arongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema mu burundi albinos sa frontiere twarabisabye muri leta ubwa mbere nk'amarori buyaduha ku buntu inkofero buziduha ku buntu amavuta tuza turayaronka kujya ubushikiranganji bwose butanga niyo ngorane yose usanga ari dufise nk'ivyo vy'ingwara y'amaso urazwa ni ikintu kitavugwa ngo gikire ku munyamwema tumenyeshe ko muri kino gihe haharugwa abana bababa amajana atatu na mirongo itanu b'abanyamwema bari ku ntebe y'ishure mu gihugu cose mu gitigiri ca baba igihumbi n'amajana abiri bitwa ko baba mu burere bugize igihugu
amareta yoshira inguvu mu guhimiriza abanyamwema kuja mu mashure vyongeye ingingo z'uko bitwararika bari kw'ishure coba igikorwa c'amareta nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe ryitaho agateka k'abanyamwema ryo muri tanzania tas tanzania albino society imigenzo yose ijanye n'ubufyitirizi yogwanywa bimwe biboneka n'amareta imvo nuko ituma abanyamwema batinya kuja habona harimwo kutaja ku mashure nk'uko ishyirahamwe tas ribandanya ribimenyesha ugukumirwa kw'abanyamwema mu ishure canke ahandi kotorerwa inyishu ibihugu bisangiye imbibe vyokorera hamwe nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu onu ribimenyesha uguha inyigisho abigisha zibereye uko bokwitwararika abanyamwema bari ku ntebe y'ishure vyoba ngirakamaro mu gufasha abanyamwema kubandanya ishure ikindi coze gitera intege banyamwema mu mashure ni amashirahamwe yoja arabaronsa ibikoresho bakenera nk'uko ishirahamwe albinos sans frontiere ribandanya ribimenyesha kugira twumve neza ibijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure tega amatwi ikiyago twagiranye na doni nduwimana umuyobozi mukuru ajejwe indero mu ntara ya gitega aganira na mugenzanje alain ive irankunda doni nduwimana ndabaramukije mahoro neza uyu mugwi nyene w'abanyamwema usanga ufise ingorane wisangije z'amagara yabo kujya kuntu usanga nk'izuba ryasi batabona neza ivyo vyose murabifatirako ego jejwe amatwi agifatiyeko kugira ngo bace bitura utewe n'iyo ngorane mw'ishirahamwe ryabo bashobore hirya no hino gusananira ku vyo bakeneye nimba ari mu bagira neza canke ari muri leta mu mashure naho murashikayo rero urumva e, turashikayo cane inguvu ntizihagaze ku buyobozi bw'indero bwonyene n'inyigisho zihagaze ku bantu bose bakunda ugwaruka bw'igihugu abajejwe intwaro baba abarongoye amashengero dushira inguvu hamwe kugira ngo ikibazo c'indero giterekeje imbere twasanze abavyeyi bamwe bamwe bafise abana b'abanyamwema akenshi banka kubashira mu ishure bivanye n'imvo zitandukanye yaba ubwoba bitwaza yuko mu ishure ngo bakumira nobabwira yuko bojana abana mu ishure kuko kazoza kabo kaririye mwikaye nk'uko ari ururimo rukunda kubivuga ubu bwoba bugahera bagategura akazoza k'abo bana mu minsi iheze bahora bafise ubwoba bufatiye yuko ngo bahora babafata ngo bakabica kubera ibintu vy'ibintazi bushira umutima mu nda arico bumvise kitagenda neza bakagishikiriza abajeje intwaro n'abajeje umutekano kugira bashobore gukingirwa bakingirwe nk'abana b'igihugu bomenya yuko kazoza k'abana kari mw'ishure ndabakenguruki nego murakoze cane
Un albinos est un être humain comme tant d'autres. Ses droits doivent être respectés, car il est utile à la société. Ça, c'est la voix du porte-parole des albinos à travers la musique, Nahimana Platini, nommé King Plata.
arakoze ara ivirankunda kuri ayo majwi n'icyo kiyagwa dushikirije turuhuke gato mu kumviriza kano karirimbo kitwa ndi umuntu nkawe karirimbwe na platini nahimana asanzwe ari umunyamwema
Yadufata ko ntari je n'umuntu nkawe we we ufata ko ari kuko ndi n'umuravwe ufata ko ari kuko ndi bibutsa abariko barakwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure ngwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganganita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
kubera iki abantu birabura batwaranye birabura bashobora kubyara umunyamwema abantu babiri birabura barashobora kubyara abana barwaye indwara y'umunyamwema kuko mu mubiri wabo babuze icunyunyu bita melanine gituma umuntu agira umubiri wirabura mbaza ndakwishura
none bipfa kuki ubwira ngo nyamwema avuke umunyamwema avuka kuko abavyeyi bompi biwe bafise ikibazo ku cerekeye icunyunyu bita melanine gituma umuntu agira umubiri mwiza wirabura atangorane n'imwe ufise mbaza ndakwishura
abanyamwema b'abazungu barabaho ego cane abanyamwema b'abazungu barabaho kuko abazungu nabo nyene naho badafise melanine barafise icunyunyu gituma bagira urukuba rwera rero haro bisanga ko umwe muri bo nabo nyene afise ikibazo c'icunyunyu gituma umwana agira urukoba k'umuzungu nka kurya musanzwe mubibona hama akera n'amaso yera n'imishatsi imeze ukundi kuntu atari nk'ukurya kwabo vyerekana neza yuko afise ikibazo c'urukoba ndavuga ntimubyemera nkunuko mudasanga iyo rukoba ibyo muvuga byose ndazi gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
none umunyamyema arashobora kubyara uwundi mwana atari umunyamyema neza cane umunyamwema arashobora kubaka akubakana n'umufasha wiwe tangorane n'imwe afise ku vyunyunyu bagaheza bakibaruka umwana ameze neza bavyara umwana yirabura atangorane n'imwe afise mbaza ndakwishura
ni kubera iki nyamwema akunda gutinya izuba cyane batinya izuba ku mvo zitandukanye ubwa mbere amaso yabo hajya barafise ikibazo abanyamwema baragira ikibazo c'amaso hama izuba kuko ryonona n'umubiri wabo rikonona n'amaso yabo usanga bakunda kuba bambaye amarori yirabura bakifuka hose bakikingira bikwiriye ku mishwarara y'izuba kuko ari ihora ituma basinzikara cane rwose mbaza ndakwishura
abanyamwema hari ikindi kintu twaba duhushanije ko kiretse melanine hamwe n'urukoba nta kindi kintu gitandukanye umunyamwema n'uwundi muntu asanzwe nk'uko ubivuze atari yuko abuze ico cunyunyu bitwa melanine eka n'urukoba rwiwe ruba rwera cane bafise imishatsi yera nayo nyene kandi bakagira ikibazo n'amaso ugaca usanga iyo mishwarara y'izuba niyo ibamerera nabi kandi niyo ibatuma basinzikara cane gose wahema ni ku bwayo rurema yatewe nawe nawe nibyo ni umuntu nkatwe oye
ikiganiro nikira kijwi rya amerika n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo rwarukana umutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ni ukubera iki abanyamwema kenshi usanga bagwaye kanseri abanyamwema bakunda kurwara indwara ya kanseri y'urukoba kuko babuze icunyunyu bita melanine gituma kibakingira ya mishwarara y'izuba mbaza ndakwishura kubera iki abanyamwema bakunda kubahiga ngo bagende kubarobesha uko ni ukwa kutamenya ni ba bantu usanga bemera ibintazi bibatuma bagira ibintu bitari byo nko gutanga ibimazi abana bakabica cyangwa ugasanga ngo barabagurishije kuko baronke itunga rero ni ukuhagabira mukabakingira abo bana kuko barakeneye kubaho barakeneye urukundo rw'ababyeyi barakeneye kwiga kuko ni abana nk'abandi mbaza ndakwishura
kubera iki abanyamwema bama bambaye ingofero mu mutwe badashobora kuzikura hari izuba kugira bikingire izuba ni ukwifuka neza kwambara impuzu zikozwe mu pampa kwifuka mu mutwe bakoresheje amakofero kugira ya mishwarara y'izuba ntibasinzikarize mu mutwe kandi nabo nyene bashobore kubaho ubuzima bwabo bwa misi yose baburangure ata mpambamyi n'imwe ihabaye
imana yaremye umuntu imurema mu ishusho rye
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishwaha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo ndi umuntu nkawe karirimbwa na pashini nahimana kama sisi tumpe nafasi sababu unaenda nafsi kama uliumbwa maskini juu yake awezi kuwa bosi ni mtu kama wewe je kwa nini kundiskasi arashoboye gukora byose mu buzima kumukengera tubigira indahiro yes he can yes he can yes he can yes he
duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi wa mbere yatwandikiye ntiyashimye kwivuga akazina agatangura turamutsa natwe turamuramukije abaza igitera indwara y'urubandu nimba hariho imiti ruvura muganga munyana twishurire uyu munywanyi urubandu duterwa n'udukoko tutabona n'amaso y'abantu dukunda kwibonekeza cane cane ku rukoba rw'abantu imiti yoyo irahari biva rero n'ukuntu urwo rubandu ruhari aho ruri n'urugero rugeze ko ni ukuvuga urashobora gusanga ari akantu gatoya gafashe igihimba gito c'umubiri cyangwa ugasanga carafashe igihimba kininiya c'umubiri hari imiti yo kunywa n'imiti yo gusiga kandi no kumenya yuko urubandu uko uteba kuruvura byamigera ibitera itsimbatara kandi bigoye cyane rwose kuyituza bifata ikiringo kininiya ari imiti yo kunywa ari iyo gusiga ku mubiri kugira by'ukuri urubandu rukire
Yes, he can. I see, yes, he can.
ubunywanyi wa kabiri yatwandikiye ni viyane nawe abaza ati umwigema kirisugi yoshobora kwambara agakingirizo k'abagore ko kwinjira gute muganga anita munyana twishurire na viyane iyo umukobwa ari sugi kajya agafuko k'abagore ntashobora kukambara kuko ubwa mbere uravye ukuntu gakoze bisaba yuko biza kumugora cyane gose kugira wa muringa aheze awinjiza indani ngo ushobore gushika ufate hajya hejuru y'igitereko
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'aho hambere uwuno munsi uvuga uti umugani ntuva ku giti uva ku muntu bikubwiye iki uwo mugani uba washatse kwerekana ibintu biba bihari ko ntibashobora kuvuga ibintu bitaba batibawumvise bikubwiye iki
nibaza ko ari nkajya uba ugombye kugereranya uriko uravuga nk'ibintu umenga nk'ugufyina ugasanga uriko uravuga ibintu bibaho kandi ku muntu bikubwiye iki
bagombaga kwereka inzira nyakuri itomoye kubera ba sokuru bari bakutse kera icyo gihe bakubwira ati mwananje kurikira uriya muntu ko yaciye umugani mu nzira zidatomoye kubera igiti igiti ne kirafise impwemu ni igiti kiduga mugabo umuntu nawe n'umuntu arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure nshimiye Alain Yves irankunda yamfashije gutororokanya amajwi mu ntara ya gitega nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye kino kiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo itanu na rimwe mirongo itandatu na rimwe canke kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na raisa liliane inamahoro ndabakengurukiye
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri